Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki cumi na zitatu z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriane itanga ishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo mbahaye ikaze mwese mutakura ku ibarabara rya kane nomero mirongo itanu hatowe ibintu by'igisirikare bitari bike hari inkoho zibiri za karashinikove zatowe isharijere zuzuye amasasu zishika kuri zitanu uwo ni pierre nkuriye icegera c'umuvugizi w'igipolisi mu burundi avuga ku bikorwa vyo gusaka ibigwanisho biriko biraba mu gisagara ca bujumbura ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino kw'isi
ndagushimiye Oriane ndaramukije mwebwe mwese muriko murakurikira bino biganiro umunyabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakunguni yarasavye kandi aremera itangwa ry'imihoro rya Lieutenant General Babacar Gaye intumwa idasanzwe yiwe muri Republika Centrafricaine Ban Ki-moon yavuze ati naho uwo mukozi akomeye mu buserukizi bw'ibihugu akaba n'intwazagabo mu gisirikare yaramaze gukoresha ishirahamwe imyaka myinshi gukoresha ishirahamwe imyaka myinshi nshaka kurungika ubutumwa bukomeye ati nshaka ko abantu bavyumva neza ico kiba ico kibazo kirarengeye imbibe z'igihugu kimwe canke umuntu muga- ku gatwi kiwe canke akarere karimwo inta- amatati ati gushashuza abana ku nguvu ni kiza camaze gukwira isi yose camaze no gushika mw'ishirahamwe onu bisaba inyishu duhereye mw'ishirahamwe onu nyene hari haraheze hari haheze umwaka ishiramwe mpuzamakungu ni rirungitse abasudami guca Centre Africaine kugarukana amahoro mu gisata ciswe MINUSCA hari kandi hari ibirego vyinshi byari bimaze gusohoka ku ishurashuzwa ry'abana bikozwe n'abasoza b'izo ngabo canke n'abakozi b'ishirahamwe nyene ishirahamwe Amnesty International ryasohoye itangazo ku munsi wa kabiri rivuga umwana w'imyaka cumi n'ibiri yashuruzwe n'umusirikare w'ingabo za MINUSCA mu ndwi eheze ibangi ibitero vyarimwo ingabo zituruka mu bihugu vya Cameroon no mu Rwanda Jimmy Carter yahoze atwara leta zunze ubumwe za Amerika yaramesheje ku munsi wa gatatu ko afise ingwara ya kanseri iyo ngwara yabonetse igihe bari ko baramubaga ariko ntaramenya neza ubwoko bwayo avuga ati nzobimenyesha neza mu ndwi za Perezida Barack Obama yaciye avugana n'uwo yabaye umuperezida wa mirongo itatu n'icenda amwifuriza misuhuko ku izina ryiwe no ku ry'umukenyezi wiwe Michelle ati Amerika yose turi kumwe nawe Jimmy Carter yari yabazwe ku itariki zitatu z'ukwezi k'umunani kugira baka- bakure ko akantu kari ku giti guciwe kuva haviriye muri ayo mabanga muri mirongo umunani na rimwe Jimmy Carter yaciye yugurura ikigo aca kwira isi yose afata afasha mu bintu bijanye n'amagara y'abantu gutsimbataza intwara ya- intwaro rusangi guteza imbere agateka k'abakenyezi n'ak'abana hamwe rero no kwakira abantu uburaro buzimbutse umunya Nigeria yakoreye wa murwi w'iterabwoba Al Qaeda yaracira urubanza rwo gufungwa imyaka mirongo ibiri n'ibiri na sentare yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lawal Babafeni afite imyaka mirongo itatu n'itanu yagizwa kuba yaku- yaku- yakoka abarwanyi kugira baze gukorera uwo murwi hamwe no kwegeranya ibikoresho bitandukanye uwo mu- birungikirwa uwo murwi nyene ivyo rero yaravyemeye imbere y'umucamanza mu gihe yakorana n'uwo murwi uwo munyanigeria yarandika mu binyamakuru mu kinyamakuru cacu uwo murwi arandika n'ibirasi vyofasha gukoka abahungu bakiri bato baturuka mu bihugu biteye imbere ngo ahurumbire umurwi al qaida Umushin- ubushinwa bwagabanuye agaciro k'ifaranga ryabo kuri uyu munsi wa gatatu bituma n'ibiciro ku masoko mpuzamakungu bita agaciro ivyo birashobora gufasha ubutunzi bw'ubushinwa kuko bizotuma ibidandazwa vy'ubushinwa bigagwa make ku ku isoko mpuzamakungu nabwo bugaheza bukagurisha vyinshi ibiganiro hagati y'imirwi irwana yo muri Libya vyariko birabera i Geneve mu Suisse vyararangiye ku munsi wa gatatu ata amasezerano abaye intumwa y'ishiramwe mpuzamakungu ONU ariko yaramenyesheje yuko imirwi yose yiyemeje ku- gukwiri- kumvikana ku gushinga leta yohuriramwo imirwi yose yohuriramwo imirwi yose mu- bitarenze mu ndwi zitatu naho ibiganiro vyahagaze intumwa y'ishiramwe mpuzamakungu ni muri Libya Bernardino Leon yavuze ati imirwi yombi umwe wese wemeza ko ari wo wiganje ku rubuga rw'ingwano muri Libya yaremeye ko ari nkenerwa ko inzira y'ibiganiro ibandanya kandi ikagenda ibangabanganwa n'ibiganiro mu nzira ya politike yamenyesheje ko iyo mirwi ibiri ifise ishaka ryo guheraheza ibiganiro by'amahoro mu gihe kitarenze indwi zitatu libiya ubigayemwo n'amaleta abiri yose afise abagwanyi baguma batana mu mitwe Leta yemewe n'amakungu ikorera mu burengero bw'igisagara ca Tobruk na leta ishigikiwe n'abayislamiste ikorera i Tripoli ku mugwa mukuru aho hari mu gihe yariko arishura ibibazo ministre wa mbere wa wa- w'iyo leta rero ikorera wi- ministre wa mbere yemewe ate- yemewe n'amakungu Abdullah Altini yavuze ku radio ko ashobora gutanga imihoho mu gihe abanyagihugu batoba bemera ibintu ariko arakora
urakoze alphonse ku makuru udushikirije tugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda i burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri fm mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku ijwi rya amerika no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu fm i kigali isoko ry'ibigwanisho ngo rizoguma rikorwa kandi ku bwinshi cyane cyane mu makarti yabereyemwo imyiyerekano iheruka icegera cy'umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko abantu barasa bakongera bagatera amagrenade abajejwe umutekano badahagaritse igipolisi kitazohengeshanywa gusaka Pierre Nkurikiye yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu nyuma y'iyugarwa rya Cartier Jabe ryasubiriye kwibonekeza ku munsi w'ejo wa gatatu inkuru ya Tabita Mukamusoni Kuva mu gitondo cyo kuri wa gatatu muri quartier ya Jabe nta muntu yasohoka nta n'uwinjira n'abamenyesha makuru ntibemererwa kwinjira mu gipolisi bamenyesheje ko bariko barahakorera aho nahashika isaha zibiri n'iminota mirongo itatu nahasanze abantu bariko barasaba kuja ku buzi bwabo ariko ntibemerewe kwinjira abo bari abasanzwe bava mu yandi makartier ariko bakorera mu Ijabe agashavu kari kose mu nyuma nasubiyeyo isaha zitanu n'igice kwa ruko nyene gushika isaha cumi na zibiri zo ku mugoroba abapolisi niho basohoka amakuru dukura mu begereye igipolisi bari basanzwe bariko barakorera ico gikorwa co gusaka ibigwanisho muri karitsiye ya jabe avuga ko hari abantu badenderejwe barafatwa ataco bagirijwe akarorero umwe mu bapolisi bariko barasaka aho kwijabe yatubwiye ni ak'abasore babiri batwawe n'abo mu rwego rw'iperereza bafatiwe aho bita kuri imobu bagirizwa ko bafatanywe ikabutura ariko ngo atari igisirikare baca baratwagwa uwo mupolisi abandanya abwira ijwi rya amerika ko abantu mwe nabo babafata kugira biboneke ko akazi kakozwe ayandi makuru dukura mu begereye igipolisi avuga ko umusore azwi ku izina rya jean paul yatwawe n'abo mu rwego rw'iperereza azira ko ariko arasaba uruhusha rwo kuja ku kazi aho asanzwe akorera kwijabe hafashwe ibutura y'igisirikare yarimbiwe ahantu harafatwa inkota imwe harafatwa n'inembo imwe hasheshwe n'amalitiro atanu y'inzoga bita kanyanga hafashwe n'urumogi amabura ashika ku ijana na mirongo ibiri Eh, hari n'abantu babiri baca bafatwa ku bijanye n'ubwo rumogi hari rero n'abandi babiri bari bafashwe kuri ivyo bijanye n'ivyo vy'ibikoresho vy'igisirikare ariko rero hariho abagiye bararekurwa ku buryo hari hasigaye abantu batatu ariko rero twokwibutsa ko hari n'uwundi muntu yafashwe ku ijabe ariko aragira bimwe bita ah, amarondo yo mw'ijoro murazi yuko ah, ubushikiranganji bw'umutekano bwabujije bijya bintu hariho rero n'abandi bantu babiri bafashwe mu matohoza yo ku bijanye n'uwo ba yaraturiye wa modo- ya modokari yaturirwa mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira wa gatandatu imodokari yari yo mu muryango y'umbunkisi eh, nyiricubahiro eh, Melchior Ndadaye mu gipolisi bo bamenyesha ko hafashwe ibigwanisho hagahagarikwa n'abantu ku mvo z'amatohoza byangurikiye ni cegera c'umuvugizi w'igipolisi ahandi hatowe ibigwanisho ni muri karitiye ya mutakura hari mu gitondo co kuri wa gatatu byangurikiye icegera c'umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko ivyo bigwanisho vyafatiwe ahantu vyimbiwe mu kinogo kandi hari impande y'ikinogo c'umusarani kumutakura kw'ibarabara rya kane inomero mirongo itanu hatowe ibintu vy'igisirikare bitari bike hari nko- inkoho zibiri za karashinikov zatowe eh, shargere zuzuye amasasu zishika kuri zitanu na zitatu ata amasasu arimwo eh, amasasu mirongo irindwi n'atandatu y'inkoho bita karashinikov amasasu amajana ane na mirongo ibiri n'abiri y'inkoho bita mi karashinikov eh, impuzu z'igisirikare zi- z'ubwoko butandukanye botine imwe y'igisirikare eh, inkofero imwe y'igisirikare imipanga itatu grenade imwe imatera zitatu hariho n'ibikoresho vyo kwa muganga vyatowe nka bimwe bita amabekiye abamugaye bagenderako bibiri hariho n'amakashe abiri yatowe hamwe n'imiti n'amacupa arimwo imiti yo kwa muganga itandukanye ivyo bintu vyose vyatowe vyari vyimbiye ahantu mu kinogo amaroho yafashwe n'abantu bane ku- ku batwawe n'igipolisi kumvo z'amatohoza Eh, inyuma yaho yaho nyene kw'ibarabara rya gatanu eh, igikoresho c'igisirikare bita gurude carimwo amasasu ijana na mirongo itanu n'icenda y'inkoho bita karashinikov hari kw'ibarabara rya gatanu inimero mirongo itatu na zibiri eh, inyuma y'inzu imwe icegera c'umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko muri ayo makaritiye inzego z'umutekano zitazohengeshanya kuhakorera maka abarasa bakongera bagatera amagrenade abajeje umutekano bahagaritse naho biri uko ababa muri ayo makaritiye kandi begereye inzego z'umutekano bavuga ko abantu baza kurasa muri ayo makaritiye bakagwana n'inzego z'umutekano atari ababa muri ayo makaritiye ahubwo ngo ni abantu bazanana hanze bakarasa bagaca bagenda ivyo bituma abatari bake bibaza igituma harara harumvikana amasasu n'amagrenade mu gitondo abajeje umutekano bakazindukira gusaka ibigwanisho kandi atabo bateguje ariko ntibaheze ngo bafate ivyo bigwanisho bicira umuriro biba vyaraye biravuga kuri ico Pierre Nkurikiye asaba aba muri ayo makaritiye gukorana n'inzego z'umutekano kugira bashengeze abo babisha bikaboneka ko rero mu Burundi hashobora kuba hari utugwi dutandukanye tw'abantu bitwaje ibigwanisho i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika uyu ni umwanya tubashikiriza ikiganiro cya siporo dutegurirwa na mugenzi wacu fidel niyongabo tumutega amatwi
mu kiganiro cerekeye inkino co muri iki gitondo twaganiye na biza bishaka jumayine umurundi akurikiranira hafi ivyerekeye inkino cane cane umupira w'amaguru tukaba twaganiye eh, ku vyerekeye intango ya saison y'amashampiyona mu karere k'iburaya amashampiyona amaze gutangura akaba ari ubwongereza n'ubufaransa Eh, witegereje inkino zabaye gushika ubu eh, za mbere z'ayo mashampiyona ubona vyifashe gute na cane cane mu bwongereza muri make ndiko ndaraba imigwi yose isa n'iyagiye izikenyeye ukaraba ukuntu biteguye hari imigwi yagiye itungurana iyo yavuye muri dezemi diviziyo yaje itungurana mu iganwa n'iyindi migwi yari isanzwe ikomakomeye nayo nyene yatunguwe urebye nka arsenal yaratsinzwe ukaraba chelsea yaranganije manchester naho yatsinze mugabo eh, ni bimwe dukunda kuvuga kuri mana fasha witegereje muri shampiyona iyo mu bufaransa nayo Eh, shampiyona yo mu bufaransa nabwo ikanganye cyane aba ikipe ziba zizwi ni paris saint germain cyane na marseille na monaco eh, ukaza ukaraba nk'umukoca wa marseille yemeye kwegura kubera gutsindwa ni ibintu nyene usanga nyene bitangaje turacarindiriye ko haracyari kare ntawe ushoka avuga yuko ibintu nyene bizoba nabi Turari- turari- turarindiriye mu bwongereza uravye uko imigwi yagiye irikomeza mu kuzana abandi bakinyi eka n'imigwi yo hagati yaraguze abakinyi batari bake umugwi wonyene ubona ko naho ufise amafaranga utashatse kugura ni arsenal venger bavuze ko afise muri banke imiliyoni amajana atatu z'amadolari akaba ataguze abandi bakinyi ubibona gute wowe uravye arsenal Eh, ndiko ndaraba umutoza wenga tusanzwe tumenyereye yuko kenshi ah, adakunda kugura abakinyi bazimvye akunda gukoresha bije ntonya urebye nk'iyo baba baramuhaye turacyategereje ko avuga yuko eh, umwanya ugihari wo kugura abakinyi n'iki mugabo ukaza ukaraba nk'abatwara umugwi nabo nyene bariko baragira inguvu barabe ko uyu mwaka hari ico bamwe bagatwara igikombe cya shampiyona novuga yuko umwanya uracyahari turindire turabe impaka ku musozo wo kurekita ko uzohera itariki mirongo itatu z'uku kwezi witegereje imigwi ikomakomeye mu bwongereza eh, chelsea iracakomeye nayo itaguze abandi bakinyi manchester city baraguze abakinyi bakomeye kana liverpool yarongereje inguvu witegereje ubona naho hakiri kare imigwi uvuga uti muri iyi niho hazovamwo uzotwara shampiyona ni naho hakiri kare Eh, naho hakiri kare uraraba mani manchester city ihagaze neza chelsea nayo nyene ni uko mugabo chelsea hamwe batokongezamo inguvu abakinyi bashobora gusaza ko shampiyona y'ubwongereza usanga ikomeye bakina inkino nyinshi mugabo mani city niyo iboneka ko isa n'iyiteguye neza gusumba iyindi migwi hanyuma turiko turavuga ku vyerekeye inkino tukaba tuzi muri afurika ko abantu bakunda umupira w'amaguru eka no mu burundi mu biganiro twagirana imbere yaho warambarira turiko tuvuga nko gi- mu gihe ca ligue des champions eh, inkino zaho aba- nyene abarundi baja mu bibanza barabiramwo imipira ubu kubera umutekano muke ubona abarundi bakirorerera umupira hanze bakiwirukira mu bibanza vyo hanze uriko uraraba nk'i bujumbura barakunda kuraba muga imipira yo mw'ijoro usanga igorana kubera mu kibazo cy'umutekano mugabo ruguru ingozi nabonye baraba umupira n'umupira w'ejo nijoro nari ngozi waraheza utevye abantu bararaba umupira kabisa murakoze yari biza bishaka jumayine umurundi akurikiranira hafi ivyerekeye inkino turako turavuga ku vyerekeye saison nshasha ya shampiyona z'i buraya aho shampiyona y'ubwongereza n'ubufaransa ziza zaratanguye inkino za mbere zabaye mu mpera z'indwi iheze turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze saba namwe murakoze mugire n'ibihe vyiza urakoze fidel niyongabo kuri icyo kiganiro baduteguriye iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iyi ni porogaramu ya radiyo yacu tubashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ku iradiyo inshuti ya bose mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm no ku ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm i kigali ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye ibijanye n'amagara y'abantu dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi uno musi Eugenie arabashikiriza ivyerekeye ingwara ya Ebola
ubwo hasohokaga amakuru ko urukingo rwa ebola rushobora gukora ijana ku ijana hari akanyamuneza gusa gusa mu mpande zose z'isi ku bantu bakurikiranaga amakuru yarateye ubwoba ku cyorezo cya ebola mu burengerazuba bwa afurika cyakora kubera uburyo ubushakashatsi bwakozwe abantu bamwe bibazaga ku byagezweho none ubu inyigo ihari yakozwe ku nguge yageze ku bintu bimwe n'iya mbere mu rukingo rwa ebola rwageragejwe muri gineya nta bantu batarwaye barugeragejweho rwibandaga ku kurengera ubuzima niyo mpamvu ubushakashatsi ku nyamaswa bw'ikigo cy'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe ubuzima ari ngombwa dr anthony fauci ni umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi ry'icyo kigo agira ati It showed that a vaccine that is essentially the vaccine that was used in the trial in Guinea um, not only byaragaragaye was able ko to protect urukingo rwakoreshejwe in an mu igerageza experiment muri on gineya animals rutabashije gusa kurinda inyamaswa mu igerageza mu minsi irindwi mbere y'uko zihura na virusi ya ebola and three ahubwo days prior to rwanarinze exposure.
izo nyamaswa ijana ku ijana kandi inyamaswa zahawe urukingo iminsi itatu mbere yo guhura na virusi ya ebola nazo zarinzwe n'urwo rukingo mu buryo bucagase dr fauci avuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko urukingo rushobora gukora no mu minsi yegereza icyorezo igihe abantu baba barukeneye kurushaho The other thing that was important is that it was able to protect against the multiple avuga kandi ko ikindi variants kintu gikomeye of the cyagaragaye Ebola ari uko virus.
urukingo rwabashije kurinda virusi ya ebola mu buryo bwose yigaragazagamo ubwo yarimo kuzenguruka virusi ya ebola yari ikaze mu buryo bune butandukanye urukingo rwarinze umubiri ubwoko bwa ebola yabonetse muri zayire ariyo kongo y'ubu iyo virusi ikaba yarahitanye abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe mu burengerazuba bwa afurika hashobora kuzarushaho kwandura abantu benshi mbere y'uko icyo cyorezo gihagarara ariko abantu bake bafite iyo ndwara izindi nkingo zabashije kuyihagarika cyakora dr fauci avuga ko bisa n'aho ubushakashatsi butazahagarara abivuga muri aya magambo All of us in the public health sector believe that there will be other Ebola outbreaks, and that's the reason why we need to be prepared.
twese mu rwego rw'ubuvuzi bw'abaturage twumva hazaba ibindi byorezo bya ebola kandi niyo mpamvu dukeneye kwitegura igihe tuzaba dufite urukingo rukora neza rwakoherezwa rwose igihe virusi yaba icyaduka mu burengerazuba bwa afurika tuzarinda abantu umubabaro mwinshi tubarinde indwara tubarinde urupfu ebola yadutse inshuro makumyabiri n'enye ku mugabane wa afurika ariko ntayangije byinshi nk'iyiherutse kandi ku bw'amahirwe urukingo rukoze neza hashobora kutazigera hongera kuba icyorezo nk'icyo ku itariki ya munani y'uku kwezi kwa munani nibwo ishami rya oni ryita ku buzima oms ryatangazaga ko ari ikibazo cy'ubuzima cyihutirwa mu rwego mpuzamahanga icyo cyorezo nicyo cyabaye kibi cyane mu mateka cyahitanye abantu ibihumbi cumi na kimwe mu burengerazuba bwa afurika abarokotse ebola bagize uruhare rukomeye mu kurwanya iyo virusi kandi bibanzweho cyane n'inama yabaye muri iki cyumweru gishize muri sierra leone abantu babarirwa mu bihumbi cumi na bitatu babashije gutsinda ebola muri guinea liberia na sierra leone nk'uko imibare itangazwa n'ishami rya onu ryita ku buzima wms ibigaragaza yusufu kaba ni umwe muri abo yanduye iyo virusi mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize ubwo yari imaze gufata intera ndende yararusimbutse ariko yakuwe umutima n'ibyo yiboneye mu bigo byita ku barwayi b'iyo ndwara agira ati I was seeing um, a, a horrible, I mean, boring things. You know, things I would nabonaga actually ibintu watch biteye television, ubwoba seeing nabonye thousands, you imirambo know, people nabonye abababara barembye nabonye abantu bapfa kugira ngo afashe abantu barwaye ebola nka we kwihanganira no kwakira ibyo banyuzemo yatangije ishyirahamwe ry'abarokotse ebola muri sierra leone kaba agerageza guhugura abandi ku byerekeye iyo virusi ubwo buryo bwo kwitanga aho abaturage batuye bikekwa ko bwagize uruhare rukomeye mu guhagarika ikwirakwira rya virusi ya ebola nk'uko bivugwa na dr anders nordstrom uyoboye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu mujyi wa freetown agira ati There has been major challenges here actually with the trust of people in communities, believing that there are certain things you need to do. That there is a hakunze possibility kuba to ibibazo survive.
bikomeye mu baturage iwabo ku byerekeye kwemera ko hari ibintu umuntu agomba gukora kugira ngo yirinde ebola kandi ko ashobora gukira ubwo rero iyo babonye umuntu warusimbutse birafasha cyane dr nordstrom avuga ko bitewe n'uko abarokotse ebola barimo guhura n'ibibazo byinshi byari ngombwa kugira inama mpuzamahanga kugira ngo bagire ibyo babigiraho abarusimbutse bavuze bimwe mu bibazo bahura nabyo birimo guhahamuka ibibazo byo kubabara mu ngingo n'ibibazo by'amaso kaba yizeye ko bazabona ubufasha mu rwego rw'imari kubera ko abenshi batakaje ibyo bari batunze biturutse ku burwayi kandi bakaba bahura n'ihezwa icyorezo cya ebola gishobora kuba kigiye kubonerwa umuti uko abarwaye iyo ndwara bagenda bagabanuka ugereranije n'umwaka ushize n'abashakashatsi nabo bakaba barushaho gushakisha inkingo cyakora kaba yizeye ko amahanga atazibagirwa ibyabaye mu gihugu cye The issue of Ebola is a global issue.
ikibazo Not cya just ebola Sierra Leone.
ni ikibazo kireba isi yose si ikibazo cya sierra leone gusa
urakoze Eugenie mukankusi ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tugiye kubishikirizwa na aloyizi bigirimana
ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka kugaragaza imyaka mirongo itanu irangiye kuvaho hasinyiwe itegeko riha uburenganzira bwo gutora abanyamerika b'urukoba rwirabura ivyo nivyo vyagaragaje ko leta zunze ubumwe za amerika zinjiye muri demokarasi imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu n'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu yaranzwemwo imyigaragambyo y'urutavanako aho abirabure b'abanyamerika n'ayandi moko yakumiriwe yahagurutse basaba ko agateka kabo kubahirizwa ivyo vyatumye nabo baronka ivy'amategeko mpuzamakungu abemerera nk'uko vyari bimeze ku bandi banyamerika bo mu bundi bwoko iryo tegeko ryasinywe igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu na perezida w'ico gihe lyndon johnson ryahaye uburenganzira abirabure n'ubundi bwoko bw'inkehwa gutora ubwo burenganzira baburonse inyuma y'imyaka ishika ijana bavuye mu bugeregwa ubwo burenganzira bwo gutora bari barabwimwe bivanye n'imvo za politike iryo tegeko ryagiye rihagarika ingingo zafatwa n'abarongozi b'ibisagara n'abamareta ingingo zaza zishira hejuru aho mu bwoko bw'abazungu zikabuza inkehwa gutora izo ngingo zafatwa harimwo gusaba abatora kubanza gutanga amatagisi no kwerekana ko bazi gusoma no kwandika imbere yo kwemererwa gutora iryo tegeko ryategeka ko aho hose haboneka ko igitigiri c'abirabure baja gutora ari bake leta yategerezwa kugira amatohozwa y'ikibituma rigaha kandi umushikirizamanza mukuru wa leta z'ubumwe za amerika uburenganzira bwo gutohoza ku bundi buryo bukoreshwa mu kuburizamwo abirabure kwitaba amatora uko bukeye uko bwije igitigiri c'abiyandikisha mu matora cabandanya ciyongera cane cane mu mareta yo mu bumanuko aho gukumira abirabure kwari gukomeye kuva ico gihe inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika nayo yarahinduye amategeko cane cane mu gusaba ko amatora yotunganywa mu ndimi zibiri kugira amahanga abashe gukurikirana ibiriko biraba n'inkewa zibashe gutora vyoroshe mu myaka yakurikiye abarongozi b'abanyepolitike kuva mu bisagara ukaja mu burongozi bw'amaleta mu nama nshingamateka no gushika mu biro vya perezida barushirije guhindura ibitari bike kuri ico kibazo hagati y'imyaka igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda iryo hindurwa no kongereza ibitigiri vy'abatora ryaratandukiriye imigambwe ibiri ikomeye mu vya politike muri leta z'ubumwe za amerika mu gihe leta z'ubumwe za amerika gihimbaza imyaka mirongo itanu irangiye hasinywe itegeko riha uburenganzira abirabure n'inkewa bwo gutora n'intambwe leta zunze ubumwe za amerika yateye nk'igihugu leta zunze ubumwe za amerika irashimira abo bose bagize uruhara kugira ivyo vyose bishikweko ivyo bikaba vyatumye abanyamerika bagera ku rugero rw'ubuzima bafise ubu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tubibutse inshuti namwe mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka alphonse ndayikengurukiye agaruke twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi alphonse
umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu yarasabye kandi aremera itanga ry'imihoro rya liyetena general babakar gaye intumwa idasanzwe yiwe muri repubulika centrafricaine banki muntu yavuze ati naho uwo mukozi akomeye mu buserukizi bw'ibihugu akaba ari intwazanga mu gisirikare yari amaze gukorera ishyirahamwe imyaka myinshi nshaka gutanga ubutumwa ubwo rero ni ubutumwa yarungitse ubwo butumwa yarungitse yavuze yuko ikintu ni uko ikintu yise ikiza cyamaze ku isi yose cyamaze no gushika mu ishyirahamwe mpuzamakungu one amnesty internationale ishyirahamwe ishyirahamwe amnesty internationale ryaheruka gusohora icegeranyo cy'umwana yakubaguwe agafatwa ku nguvu ibangi n'abasirikare n'ahantu abasirikare b'abanyakameruni n'abanyarwanda bari barakorera jimmy carter yahoze atwara leta zunze ubumwe za amerika yamesheje ku munsi wa gatatu ko afise indwara ya kanseri perezida barack obama yaciye avugana n'uwabaye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika agira mirongo itatu n'icenda amwifuriza amisuko ku izina ryiwe no ku izina ry'umukenyezi we michelle ati amerika yose turi kumwe nawe umunyanigeriya yakoreye muri wa mugwi w'iterabwoba al qaida yaraciye urubanza rwo gufungwa imyaka mirongo irindwi n'ibiri na sentare yo muri leta zunze ubumwe za amerika
inshuti namwe bagenzi muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro byo muri kino gitondo kuri mikoro mwari kumwe na oriyane itangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na alphonse ndayikengurukiye mwakoze kudutega amatwi muri kino gitondo ku mugoroba naho nyine turabashikiriza amakuru n'ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika ndabifurije umunsi mwiza imana ibane namwe murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
ndabaramutsa nongera ndabaha ikaze rwaruka na mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ukugigimiza ni indwara ishobora kuvugwa igakira ibyo bishoboka mu gihe hamenyekanye imvo yatumye umuntu agigimiza nk'uko bimenyeshwa n'abahinga mu bijyanye n'inyifato hamwe n'imibano umwana avuwe imbere y'uko akwiza imyaka umunani cyangwa inyuma y'imyaka mike atanguye kugigimiza arakira mukamenya kandi ko kugigimiza gutangura kuva umwana afise imyaka iri hagati y'itatu n'imyaka indwi nk'uko abahinga mu by'inyifato n'imibano babandanya babimenyesha abantu bakuze babwirizwa kugira ingufu ubwabo kugira ukugigimiza guhere ibyo bisaba kwemanga ko bagendana ubwo bumuga kandi bakama bagira imyimenyerezo myinshi yo kuvuga bashirutse amanga biherereye canke bari mu bandi bantu nk'uko bihanurwa n'abahinga mu bijanye n'imibereho tumenyeshe ko ingwara yo kugigimiza ititabwaho n'amareta yo muri afurika ibyo bigaragazwa nuko atamakuru abanyagihugu bafise ku bijanye no kugigimiza nk'uko biri mu cegeranyo c'inama mpuzamakungu igira kabiri ku bijanye n'indwara yo kugigimiza muri afurika mukamenya ko iyo nama yari yatumiwemwo abaserukira amashirahamwe yo mu bihugu icenda vyo muri afurika harimwo n'uburundi nk'uko ico cegeranyo c'iyo nama yabereye muri burkina faso muri gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kibandanya kivyerekana ivyo biruko mu gihe amashirahamwe mpuzamakungu nka oms ms onu na unesco yamakora buri mwaka kugira ubwo bumuga bwo kugigimiza buhere tumenyeshe kandi ko abana b'abahungu bafatwa n'indwara yo kugigimiza ku gitigiri kinini kiruta abana b'abakobwa nk'uko abashakashatsi mu by'inyifato babimenyesha mu kiganiro cy'uno munsi nk'uko mubyumva tugira turabire hamwe ibijyanye n'indwara yo kugigimiza kuri mikoro muri kumwe na jewe hayisa liliane inamahoro nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu aricyo rwanyu kira mu kwinjira mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro bishikirizwa n'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira ingene twofata abantu bagigimiza rwaganiriye na mugenzanje alain ive irankunda ababyeyi babo bana nyene nabo nyene bo biyegereza bakabereka ko nubwo batavuga neza imvugo y'abandi bana ko bashobora kuvuga nk'abandi bana babiyegereje bakabona yuko nabo nyene naho batavuga nkatwe muga dushobora kuyaga tukabafasha mu bibagora kuko batazi kuvuga tukaca tubafasha bakamenya kuvuga bariko baravuga ku ishuri mu kazi tukareka ko bakumira twakwirinda kubashavuza kuko ishavu ni ikintu gituma bagigimiza ikindi nacyo bashoboye kugira amagizisi yo kuririmba birabafasha kuko bigabanya kugigimiza ukaba umwanya ukumviriza bagaheza kuvuga twakwirinda kubashavuza tukirinda kubakumira nyene tukayaga nk'ukavuze mugatangura gutwenga ishavu rikiguma riza akaguma babaye ariko ugiye hamwe ukamuyagisha ukamufata ko ari ibisanzwe inda birahera buke buke bigabanuka
twamuyegereza tukaba abagenzi ba cyane nk'abandi kubera ibyamushikiye ibyamushikiye abishaka
bafata neza tukabiyegereza aho duherereye ko ko ari abantu nk'abo nabo bafite ingorane kubera ari ikirema cy'imana
ukutamera neza kw'ibihimba vyo mu magaga hamwe n'ingorane zo mu matwi biri mu ntandaro z'ukugigimiza ibigumbagumba uburuhe hamwe n'ubwoba bwo kugigimiza bituma umuntu agigimiza cane nk'uko abitaho ivy'amagara y'abantu babimenyesha ikibano kibi c'umuntu gishobora kumukwegera ukugigimiza na cane cane ku bana bato aha twovuga nko kutitaho ingorane z'umwana ukwahukana kw'abavyeyi canke ukutabaho neza k'umwana kw'ishure canke muhira nk'uko abashakashatsi mu vy'amagara y'abantu babimenyesha abantu bafise ingwara yo kugigimiza bamana isoni zo kuvuga mu bantu inkurikizi ni ukudakira iyo ngwara kuko banyegeza ubwo bumuga mu kudasubira kuvuga reka duhe ijambo mugenzanje alain ivirankunda aduha inkuru yadutohoreje mu gisagara ca bujumbura ku bijanye n'ingorane yo kugigimiza ingorane y'ubumuga bwo kugigimiza mu kuvuga irashobora kugabanuka mu gihe uwubugendana yitaweho bikwiye nk'uko twabitohoje tuganiriye na rumwe mu rwaruka rufise ingorane y'ukugigimiza ruba mu gisagara ca bujumbura bivana n'inyifato y'ukwitaho uwubufise iranze abavyeyi ariane kampingwe avyemeza afatiye ku bavukanyi biwe batatu iyo ngorane bayikize burundu ikindi uguha umwanya wo kumviriza umuntu afise ingorane y'ukugigimiza mu gihe ariko arayaga kumubera akaryo ko kuvuga neza jeanne pomusene nduwarugira umwe mu bagigimiza avuga ati ni nyinshi ku bantu bishika nka twebwe bika- bitugora kuvuga amajambo ayo ari yo yose byoroshye ubu unye byarantumye n- no ku- no kuvuga ndumva umengo ndavise amahoro bigatuma umengo biranagabanuka buke bubwiranije nuko vyahora kare akatari gake umuntu afise ingorane y'ukugigimiza niyamutekaniwe mu kiyago agirana n'urunganwe imvo nuko aguma yibaza ko arambira abo bari kumwe ku bwa Seleus bakuza urusaku yiga muri kaminuza y'Uburundi ukubana n'ingorane y'ukugigimiza gusaba ko uwuyifise ahitamwo inyifato imworoheye Ariane Kampingwe aratuyagira iyimuranga jewe ndagerageza kutagira ico nanka gukora kubera ku- ku- ku- kugigimiza ndagira uko nsho- nshoboye kose kugira ngo ah, mbeho ubu- ubuzima bwanje uko nda- nda- ndamushaka ntiyumvire ko hari ibintu ntoshobora gukora kubera ingigimiza ugutsinda ubwoba mu kuvuga kurafasha uwufise ingorane y'ukugigimiza gusohora ijwi mu mwanya muto akarorero ni seleusi bakuza urusaku ataba akirandira ku ndome zimwe zimwe nka a uko ibintu biri yirinda kuvuga amajambo menshi vyongeye ukwisanzura ku muntu agigimiza mu gihe ari mu kiyago ni kirumara kutibuka ko agendana iyo ngorane twumvirize pasifike mahoro amaze imyaka irenga mirongo ibiri agigimiza jewe numvise yuko vyoba bishobora guhera tuyaga usanga umenga mvuga neza rwose ahubwo nsaba abantu bose tugimiza tuze tugire umwete tuje hamwe two- dutunganye ibintu duhanahana umwanya eh, dutinyurane twese kuyaga n'abandi ibintu biruko mu gihe ingorane y'ukugigimiza itera uburuhe bwo mu mutwe ku muntu ayigendana akenshi ariane kampingwe imitsi iramurya na cane cane iyo avuze umwanya muremure ariko rero ukwirinda ishavu rirerire kurakinga ko ingorane y'ukugigimiza yibonekeza inyifato mweniyo irafasha seleus bakuza urusaku kuvuga neza akenshi nja- njavuye nshobora ku- kumara nk- nk'umuntu nota ijambo ntari bwari risohore uhora wumva yuko bikwabaje mu bwenge iyo ubonye uyu munota asija muri taraso jewe ngu- ngumana in- intuntu nkaca ni- nibaza amana ko jewe utampaye ku- kuvuga neza nk'abandi ukudatinya gushira ahabona ibijanye n'ingorane yo kugigimiza ni kirumara mu kwisanzura k'umuntu ayifise kuvaho pasifike mahoro yigiye inama yo kubwira uwumuganirije ko agigimiza kwamutumye ayagana bagenzi be afise ituze mu mutima tumenyeshe ko ingorane y'ukugigimiza ishobora kwaduka umuntu amaze gushika mu bigero bivuye ku ngorane ishikiye ubuzima bwiwe ikamunanira kuyihanganira ico twomenya kandi nuko ukugigimiza hagera igihe kukazimangana akarorero ni Jean Bosco ari mu mwaka wa nyuma wa kaminuza y'Uburundi avyemeza afatiye kuri kahise kiwe anje nkiri muto naragigimiza cyane siniyegereze n'abantu ku buryo hagenda nko gutaha tuvuye ku ishuri wasanga nigenda kugenda na numba ariko aragenda atinya ko bohava aje bantwenga ndiko ndavuga ku buryo no mu ishuri byangora kuvuga ati naho bontwenga tukaga ati n'abantu ati byo ibintu bihera gaca mbana yakoraga abantu tuyaga kenshi nkunda guharira byaratumye kugimiza kiwanje kugabanuka ku buryo nshobora kuvuga umwanya utari muto ntagigimije bigatuma n'abari bazi ko ngigimiza batabitahura tumenyeshe ko abagendana ingorane y'ukugigimiza biyunze mu ishyirahamwe bitiriye ibyo kurwanya ukugigimiza mu burundi uno munsi iryo shyirahamwe rigizwe n'abanywanyi ahanini bagizwe n'urwaruka rwa baba ijana byongeye urwaruka rufise iyo ngorane y'ukugigimiza rwakigwa ataco rusabwe amahuriro aruhuza akenshi yibanda ku kumenyerezana hagati yago kuvuga neza atakugigimiza twumvirize salvatore masabarakiza icegera c'urirongoye tumaze kuja hamwe tukabona ukuntu abagigimiza bikumira tukabona n'ingorane twagiye tugira tukiri bato nuko bihera tukabanza kwitahura hama tukabona yuko twese twoje hamwe umuntu agigimiza agatora umuti wazo ishigwaho mu buryo bwiharije ry'umugwi w'amaho w'abahinga banonosoye gufasha abagendana ubumuga bwo kugigimiza ni akamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida
ugusoma ibitabo no gukora imyimenyerezo yo kuvuga mu mwanya w'iminota mirongo itatu ku munsi birafasha gukira ukugigimiza ku bana bakiri bato abavyeyi bafise uruhara rukomeye kugira bakire ukugigimiza akarorero ni ukumufasha kuvuga hakoreshejwe amajambo yumvikana kandi yubatswe n'amungane magufi byongeye bakamwihanganira mu kumuha umwanya ukwiye mu gihe ariko aravuga amashiramwe y'abagigimiza akwiye gushigikirwa mu bijanye no kwigisha abagigimiza ko ari ingwara ikira ishirahamwe ry'abagigimiza bo mu gihugu ca Cameroon Avopabek rifise intumbero yo gufasha abafise iyo ngwara bagera ku bihumbi bitandatu biciye mu nyigisho nk'uko amakuru yo muri ico gihugu abimenyesha kugira dutahure neza ibijanye n'ingwara yo kugigimiza umviriza ikiyago twagiranye n'umuhinga nonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu mediatrice nibaruta aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda mediatrice nibaruta ndabaramukije ndabaramukije nanje ubumuga twita kugigimiza umuntu arabuvukana canke bwiyadukiza uko agenda arakura hari ubwo ashobora kuvukana kubera havuka se na nyina canke mu muryango baba bufise ariko hari n'ubundi ashobora kugira bivuye ku ngorane yagiye ahura nazo nk'ibintu bimutera ubwoba canke ibintu byabaye mu muryango ni ingorane atiye gene ubwonko bw'umuntu bukora biba biva ku kingo kugigimiza kubangamira urwaruka hariho n'abakuze usanga bagigimiza iyo batafashijwe ubumuga bugaragara akiri mutonyi iyo atararenza nk'imyaka itatu abonya umubyeyi arashobora kurema akarindira ko vyiheza ubwo bumuga none bukira gute hari ibyo bavuga les méthodes indirectes canke thérapie indirecte ni ukuvuga ingene ufasha abavyeyi kugira ngo bashobore gufasha umwana wabo hariho na therapy direct ni ukuvuga ibyo ufasha umwana wenyine ubwiwe kugira ngo ashobore gukira ubwo bumuga inyifato itabereye ndakwibonekeza hagati y'abavyeyi ntishobora gutuma nk'umwana atavukanye ingorane kugigimiza ishobora kwaduka eh abavyeyi bagomba kuraba ati mbega ubuzima turiko turabaho umeze neza umuryango utunganijwe gute mu gihe atari ingorane y'akaronda mu gihe umwana babonye yadutse agigimiza bagomba kuraba yuko mu rugo atagihaze cyane cyane mu migenderanire yabo abavyeyi cyangwa mu migenderanire y'abana cyangwa ko ata kintu cyamwuhahamuye tuzi neza ko iyo ngorane yo kugigimiza ifise inkurikizi mbi nyinshi cyane mu buzima bw'umuntu ikiringo umuntu yigamwe ibintu kirenganye ataba agishoboye kuvyiga harimo no kuvuga ni ikibazo umuvyeyi agomba gufata mu mene wenyene ubwiwe imbere y'abandi bose nta miti rero ikenewe ko abagigimiza afata imiti kugira ngo bashe gukira gukira nta miti ni ubuhinga kanaka bakoresha kubera umuntu agomba kuraba ati uyu muntu yamye agigimiza canke yafashwe n'ingorane yo kugigimiza si ingwara ngendanwa ni ingorane ishobora guhera mu gihe afashijwe neza ndabakengurukiye namwe ndabakengurukiye
ndagushimiye Alain Yves irankunda kuri ico kiyago mwagiranye n'uyo muhinga yanonose ibijanye n'inyifato tumira amate mukumviriza kano karirimbo katubwira ko incuti ari amagara
twamatuyiwahiriza kanatsinda aduha gusagarara uyu mukene reka mwese cuti cuti cuti mpamagara tugikora ibyo tuvuza tubikesha amagara
twibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari kiracirwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuganira ku vyerekeye ingwara yo kugigimiza gwaruka turashishikara nk'uko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga nita munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
kugigimiza bitangura gute ko benshi usanga babivukana kugigimiza hari ababivukana n'abandi baza kubigira mu myaka yabiri imbere ku kugigimiza hajya umwana ariko ariga kuvuga agashikana imyaka ibiri itatu ataramenya kuvuga neza hama ikindi ca kabiri imibereho y'umuhira hamwe umuhira wamusanga hari induru hatariho umubano mwiza hagati y'abavyeyi ibyo byose bishobora gutuma umwana ashobora kugigimiza ikindi kintu bamaze kubona ni iyo umwana avuye hahantu yakuriye ugasanga agiye kure yabo yari amenyereye bigaheza bikamugirira ingaruka na cane cane hajya ariko arakura ariko ariga kuvuga kumenyera abantu kuko bajya abantu babana nibo bamufasha ku- kwiga kuvuga no kuvuga neza mbaza ndakwishura
ni kuki hari abantu bashavuye baca batangura kugigimiza ni ishavu hajya kugigimiza ni wa muntu aguma cane cane wumva ariko arasubiramo ijambo hama rya jambo ntirisohoke neza adashobora kuvuga ijambo ryose ngo ariheze adahagaritse canke umenga ijambo riramunize ntashobora kubisohora neza rero iyo i- umuntu afise ishavu ni kuvuga ko wenyene iryo shavu ryabaye ryinshi rimutuma adashobora kuvuga ngo aserure ijambo ryose ariheze kuko ku mutima we bwa mbere ababaye kandi rya shavu rimutuma adashobora kugira kuba ijambo ngo aryubake neza hama ngo riheraheze neza mbaza ndakwishura
abantu bagigimiza kubera ko usanga bafise ishavu ryinshi ntitwavuga ngo ni muri rusange ngo abantu bose bagigimiza bagumana ishavu hari umuntu agigimiza agakura aho abaye abavyeyi biwe baramutahura baramumviriza eka baramufashije kugira ashobore buhoro buhoro gukira iyo ngwara yiwe n'abandi usanga ntibabumva umuhira barabakarira ngo nivyo bigira ugasanga wa mwana afashe iyindi nyifato uko kugimiza kwiwe rero ugatuma yamana ishavu kuko atumvigwa nk'umuryango wiwe
gwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha ijambo umutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace kagira kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
iyo umwana ariko arakura karira urumva ariko aragegemiza niho ubumuga bwo kugemiza buviraho kuko aba ababaye hari usanga arira n'ishavu ryinshi ugasanga ariko aragigimiza ariko atari umwana yagigimiza
mbaza ndakwishura
bavuga ko ukugigimiza kujyana no gukoresha ukuboko k'ukubamfu cyane nivyo oya si ibyo na gatoya kuko hari abantu benshi bandikisha ukuboko k'ukubamfu kandi batagigimiza ni ibintu biba umuntu aba avukanye umwana aba avukanye ni ibintu bishika umuntu ariko arakura mbaza ndakwishura
intambara iyo ibaye nyinshi ntibishobora gutuma ukugigimiza kuba kwinshi mu bantu ego muramva ko intambara ishobora kugira ikintu gisinzikaza umubiri w'umuntu kuko byabera hafi yarabyumva yaragira ubwoba burengeje bigatuma uwo mwana bigatuma umwana ashobora kugira ububabare mu mutima wiwe hama agatangura akagimiza mbere ugasanga baravuye aho hantu baba ko ari intambara bakimuka bigaheza bikamugirira ingaruka mu mutwe wiwe
ikiganiro ni kira n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
abana bafise ingwara yo kugigimiza abenshi ntibakunda guheza amashuri bisigurire imvo ni nyinshi kubera aragenda ku ishuri abandi bana bakamutwenga hama hagera kuvuga mu ishure ngo ashobore asaba ijambo niwamana aguma yinyegeje we arazi ubwo bumuga afise muri we butamutuma ashobora kwiyegereza abandi ngo avuge abandi bana batamukojeje bigamutuma aguma asubira inyuma asubira inyuma aho rero naho umuvyeyi bi- afatanije n'umurezi bakwiye guhagurukira ico kibazo bakayaga kugira bashire hamwe kumufasha ahubwo kuja imbere kuruta gusubira inyuma
mbaza ndakwishura
bavuga ngo abana bagigimiza usanga ari abagumutsi aho bari hose oya si ibyo na gatoya kugumuka kwawo ni ishavu kuko babona batumvigwa aho bari ugasanga rero aho ari hose niyagomba kuvuga ijambo barimucira hagati batamuha ngo aserure iciyumviro ciwe ngo agiheze rero ugasanga rya shavu ryiwe agerekanye mu kugumuka kwerekana ko batari kumwe na gatoya
mbaza ndakwishura
hajya umuntu ariko avuga agigimiza ukamwereka kumwumviriza aranezera nta muntu wese akunda kubamucira mu ijambo rero iyo abonye yuko umuha ijambo uko avuga kose umwitwararika umwumviriza kandi ukamusubiza biramunezera cyane mbere bikamutuma aronka iguvu ryo gushobora kubona yuko ubwo bumuga bwiwe butamuremera bumufasha ahubwo kwiyubaka agaheza agatera imbere na wenyine
urakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu uhaye ugwaruka n'ubu nyene tumire amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa ko inshuti ari amagara
dushyiriramo imirongo muta birakenewe sasira sasira aha uhagarikiwe n'ingwe aravoma mutamaseka duseke imana ikurahira umwasi wari umusanganye nayo uhawe n'imana yikorera abagabo babona ibyama byabaye
duhe ijambo abanywanyi bacu hari umunywanyi yaturungikiye ubutumwa atumenyesha ko afise ingorane yo kudasinzira akaba atazi ico bivako akavuga ati ndashobora kumva ndushe cane muga gutora itiro bikanka ati none vyoba biva kuki muganga anita munyana muduhera umuco uyu munywanyi hariho nk'abantu kubera bafise ibibazo ku kazi muhira canke akaba afise ingwara imuremereye bishobora kumutuma adasinzira neza inkurikizi rero ntizibuze aremerewe mu mutwe bikamwankira no ku kazi ashobora kugira ingaruka umuti ubwa mbere kuraba umuganga waheza akakubwira ukuntu utegereza kuvyifatamo iyo umuntu azi ko afise ico kibazo ni ukumenya igituma udasinzira neza mw'ijoro hama utoye igituma ugaheza ukamenya ati ryame kare yaba nkunda kunika mw'ijoro ndayihebe kuko irashobora gutuma adasinzira mw'ijoro kugira itiro rize n'ingobana n'ingoga
nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti intango y'ubuhanza ni amasoso bikubwiye iki baba bashaka kuvuga ko umuntu yashaje hariho umuntu asaze nyine agaca atangura kutagenda yunama hamwe akagira n'imvi nyinshi nyine n'ubuhanza bunini
bikubwiye iki
intango y'ubuhanza n'amasoso nkagiye umuntu a- ashaje kugira umubone ko ashaje umubonera ku mvi canke ku buhanza aba afise bikubwiye iki
ni ukuvuga ko ikintu cyose gifise itanguriro iyo utangiye kubona ko ufise ubuhanga n'amasosa azoza umva buke buke uzoteba ut- ushike aho washaka gushika arabitoye
aha ni ikiganiro kiraca uyu munsi kigarukiye twibutse ko twashimikiye ku bijyanye n'indwara yo kugigimiza ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira nshimiye ara ive irankunda yamfashije mu gutororokanya amajwi nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise icyo mushikiriza canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twakure kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo icenda na rimwe mirongo itanu na rimwe canke kuri mirongo irindwi na gatandatu mirongo ibiri mirongo itatu n'indwi mirongo icenda kuri mikoro mwari kumwe na jewe rayisa liliane inamahoro ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
Down the claws. T-Max. Okay. My man Chris. Uh, uh, uh, uh, ha, ha. Come on.
burya gukundana muri kure biragora bitura ukumbuzi every time i think about you abanje intege ntibazabura Oh, oh, oh. N'abateranya barahari. Oh, oh, oh. Yaluka, yaluba, igikenewe ni wowe ndabona uri guhindira ndabona utakira vuba Nikofuna, it doesn't dagger combo, yeah. Nikofuna, it doesn't dagger chene, yeah. Fatinde juice, unyarutse kwihangana byanze. Fatinde juice, ndi mu ndumva byakomeye. Ususinye uyu muriro, disi watse. Ngirira vuba, ngirira vuba.
Oh, vumilia ah, dakika tano tu tuliza roho na usiwe tena juujuu unaneleo nanisikia wangu mabu unataka kwenda air ama kenya race ethiopia mbrisele ilifika pes najua moyo wako unaumia na unavyoonyesha unashindwa kuvumilia oh, we wangu maidia hivi ni nani anataka kutwalibia hataki tena whatsapp wala facebook hakuna tena hello wala baby hello kila kitu kishakuwa shagara bagara hivi nani huyo anosababisha mpaka mi nishindwe kulo gari na ndagara hakuna tena hello wala baby hello kila kitu kishakuwa shagara bagara hivi nani huyo anosababisha mpaka mi nishindwe kulo gari na ndagara Indejuse unyarutse kwihangana byanze Ati indejuse ndi mu ndumva byakomeye Uzuzimya uyu muriro disi watse Ngirira vuba Ngirira vuba Ngirira vuba Ngirira vuba Uzuzimya uyu muriro disi watse Ngirira vuba
Oh, ringtone bass, that that that that close in the building. Oh, na ma ma ma ma ma ma tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick. Max up a max up a. Ah, yo, Chris Chica. Ah, Chris Chica. Okay.
ehe nawe hano ureba ameba murabona mwatoranye umugabo wo gutunga ibigwanisho mubifitiye uruhusha ndabinginze ntimuze muhemukire igihugu cacu ngo mubihindukirize kuba mwokingiye naje tuzohemukira ibyo urashima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi n'uyu mwene wacu w'umusirikare ni ukuri gushika baracagendera ubuntu muramuka ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki naho nyine wari ukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera nubwo waragarutse eee murambo barira umugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi ntugire ikibazo hindira ndagutekera impanuro nawe wewe bigiye reka nigire urabona ko mwari mwaje kugandara ku muvyeyi wanyu yahitanwe n'abagizi ba nabi mve yasha ndabasavye ntimumukurikize amaraso murabona mu gihe c'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagirizwa amaraso ya mwene wabo Eh, kumena umutwe murabinyemereye umenye neza nawe birakuraba yewe mutagondwa
ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common